Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese turi kumwe kuri uno munsi wa kabiri ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro murisanga buri munsi amasaha ya saa kumi i bujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi mu bihugu vyo mu mahanga bizwi neza ko abatama n'abatamakazi iyo bageze mu zabukuru bakaba barahagaritse ubuzi bwabo cyo bita retraite kandi bakaba batagishoboye kwibeshaho no kwikorera ivya nkenerwa vya misi yose baca baja kuba mu mazu yagenewe abasaza kenshi iyo badafise uburyo bwo kuriha ayo mazu n'ababafashirizamwo imiryango yabo niyo iriha uburyo n'imfungurwa z'aho hantu ivyo birakogwa cane mu bihugu biteye imbere kubera abana babo batama n'abatamakazi baba uh, batakiba hafi yabo canke baba batagifise umwanya wo kubitaho ivyo bi, bi, ivyo bibanza canke ayo mazu abo basaza bashigwamwo mu gifaransa bakaba azwi nka maison de retraite yamara mu mico kama ya afurika ndetse no mu burundi no mu rwanda bimenyerewe ko abatama n'abatamakazi mu busaza bwabo bitabwaho n'imiryango yabo n'aho baba bari kure uh, ba, kure y'abana babo e, e, kenshi bikaba bimenyerewe kandi ko bikogwa n'abuzukuru baba bari hafi yabo canke cane cane bigakogwa n'abakazana baba bari hafi yamara uko siko vyama bigenda hari aho hibonekeza abasaza babura ikibaraba mu busaza bwabo cane cane iyo bava mu miryango idafise uburyo bwinshi ngibi bimwe rero mu bibazo bica vyibonekeza mbega iyo abana bakuze bose bakagenda kubaka ingo zabo abavyeyi bakagera mu zabukuru ntibande bajejwe igikorwa co kubitaho ibibazo bagira n'ibihe bofashwa gute leta canke amashirahamwe y'abagira neza barabifisemo uruhara ni bimwe mu bibazo tugiye kuganira nabo mu ishirahamwe give back action mpore ryafashe iya mbere mu kugerageza kwitaho abo bavyeyi bageze mu zabukuru mu gihugu c'u Burundi uh, bakaba babikora mu kuryo bwo kubafasha ku bintu bimwe bimwe baba bakeneye mu bihugu vyo mu mahanga rero bikaba bitandukanye no muri ivyo bihugu vyo muri afurika nk'ivyo tugiye kuganira ko kubera imico itandukanye ni mu gihe kandi iryo shirahamwe give back action mpore ku itariki ya mirongo ibiri na gatatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri baheruka kugira umunsi mukuru ba, ba, bigina iminsi mikuru y'umwaka y'impera z'umwaka kumwe n'abo batama n'abatamakazi twatumiye rero umuyobozi w'iryo shirahamwe eh, kumwe n'umuganga asanzwe agerageza gufasha abo batama n'abakecuru ariko mbere yaho reka tumire amate turagaruka
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nk'uko tubibabwiye rero ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi amasaha ya saa kumi bujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda ku munsi wa kabiri tuganira cyane cyane ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme ariko kuri uno munsi tura- turihweza ibibazo cyane cyane eh, by'abatamakazi ariko kandi n'abatama ni mu gihe mu mico kama ya afurika no mu burundi cyangwa mu rwanda abatama n'abatamakazi bizwi ko bitabwaho cyane cyane n'abana babo cyangwa abuzukuru abakazana iyo bageze mu bi- mu busaza bwabo bagakenera ababitaho ni mu gihe nk'uko twababwiye mu ntango z'ikiganiro eh, mu bihugu byo mu mahanga kenshi bizwi yuko abatama n'abatamakazi batwagwa mu mazu yitwa maison de retraite bakitabwiraho iyo ariko uh, mu gihugu cy'u Burundi hari ishyirahamwe give back action gihaye kugerageza gufasha abatama n'abatamakazi baba badafise imiryango ibitaho ahaba ari kubera ah, baba baritavye imana abana babo canke kubera uburyo buke n'ibindi bibazo bitandukanye biba vyashikiye umuryango reka rero twakira abatumire bacu mu kiganiro cy'uyu munsi bagiye kutwiganira bimwe mu byo bagerageza gufasha abo ah, banyagihugu baba bageze mu zabukuru Mu- ku murongo wa telefone tukaba dufise Eh, tukaba dufise umuganga ah, agerageza kubakurikiranira hafi tukaba dufise kandi na madame claudette mbonimpa aba mu busuwede akaba ari we yari yaratanguro- yaratanguje iryo shirahamwe atubwire byinshi byerekeye iryo shirahamwe Eh, madame claudette eh, kaze neza mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane
Eh, turashimye cyane ku kanya muhayiradiye ijwi ry'amerika kugira ngo mugerageze kutubwira byinshi byerekeye ah, uyu mugambi mwafashe kugerageza gufasha abatama n'abatamakazi Eh, twakire kandi ku murongo wa telefone dr tedi ari mu gihugu cy'u burundi Eh, dr kaze namwe mu kiganiro muri isanga
ni kutwakira uko mwabivuze nitwa rugero tedidefu ego Eh, murakoze cyane murakoze cyane dr rugero tedi Eh, duhereye kuri madame claudette eh, madame claudette yatanguje rino shirahamwe Eh, mbanze ndababaze madame eh, claudette byagenze gute ikibazo c'abasaza mwasanze cifashe gute mu gihugu c'u burundi kugira ngo mufate iya mbere kugerageza kubafasha Ah, turumva ko kandi no muri iyi minsi yahera mbere ya noweli mwaragize umunsi mukuru turabibona ku mbuga ngurukanabumenyi aho mwagerageje kubegeranya murabafungurira muriginana nabo Ah, iri shyirahamwe ryatanguye ari uko ibintu mubonye byifashe gute
murakoze cyane twumva ijambo eh, nk'uko nabivuze nitwa madamu claudette mbonima eh, nturuka ingozi mu gihugu cy'uburundi mugabo nkaba nakuriye i bujumbura eh, akaba ariho nyine naronkeye abana n'iki Eh, mugabo asubiye inyuma nk'uko mubajije ati iryo shyirahamwe mwayitanguye gute byagenze gute kugira ngo mwiyumvire eh, abageze mu zabukuru ubwa mbere hoho jewe narezwe eh, na nyokuru wanje inyuma y'uko ura papa wanje namubuze ndi umwana mutoyi hama bituma abana bamwe babana na mama abandi bana nabo bakabana na nyokuru wanje avyara papa donc murumva ko rero iyo affection i- i- yo yo kwegera abageze mu zabukuru mfiseho nabikuye Eh, narabonye ingene bigenda narabanye n'abatama n'abatamakazi baza kuturaba tukiri bato byara- byarantushije cyane Yo, donc imvo n'imvano rero y- yo kwiyumvira abageze mu zabukuru ni uko nabibayemwo ngo eh, ego eh, wa- ni- wabibayemwo kumbure wagiye uraraba hirya no hino wasanze haba ari mu gisagara ca bujumbura canke ngozi iyo uva abatama n'abatamakazi biba bimeze gute iyo bageze mu busaza Ego, murakoze Eh, eh, ikibazo bagije ni ikibazo gikwiye by'ukuri kumva benshi hariho abat- abatama abantu bageze mu zabukuru bari kubiri hariho abafise abantu babaraba bafise umuryango bafise abuzukuru bafise eka n'ukuri wovuga ati nkumbure bafise ababashigikiye hirya no hino n'abandi usanga baba baravyaye mugabo akabura abana ugasanga abana barabaharize ko ugasanga bavuye nkumbure ntibigeze bagira amahirwe yo kubaho mu buzima eh, bw- novuga nti bu- bumeze neza ndabona abakene by'ukuri abakene donc utavyaye cyangwa ukavyara ukabura abana ugasanga uri gufashwa n'ababanyi ugasanga uri gufashwa nkumbure n'aba- n'aba- n'abatwara imisozi donc bajya ba chef de colline chef de secteur ibintu nk'ivyo nibyo ntibiryoshe ubiraba bishe kumukora ku mutima nuwajaza akagenda akaraba ico yofasha abo bantu bageze mu zabukuru by'ukuri abari bonyene ntibabayeho neza nka na gatoya Mm, Eh, birumvikana yego.
birumvikana cyane ko cyari ikintu cyagukoze ku mutima kuva kera ah, bigatuma utangura rino shirahamwe mpindukire gato mbaze na dogiteri ko nawe nyine ni umuganga ah, dogiteri rugero muravu musanzwe muvura ngaho mu gihugu cy'u Burundi ah, ariko kandi mugasanga muhuye eh, n'abo batama n'abatamakazi baza ah, kubitura a- akenshi ni bande bazanana nabo hari abaza ugasanga koko imiryango yabo si ihiri eh, uburyo ni buke iyo ubabonye biba bimeze gute Eh, dr rugero muratwumva Eh, nibaza ko dr rugero telefone ibiri kiramugura gato Eh, alo dr turi kumwe
yego ndakumva yego eh, mu- narimvuze nti eh, mu bisanzwe iyo mwakiriye nk'abatama n'abatamakazi rimwe na rimwe kumbure baba baherekejwe n'abantu canke bari bonyene biba vyi- biba bimeze gute eh, iyo baje kumbure eh, bikaba bijanye n'impamvu uri muri iki gikorwa co gufasha ah, abo mwishirahamwe rya give back action mpore
Eh, nk'uko eh, yaje kubivuga notre représentante eh, by'ukuri aba ari ibintu bi- bibabaje cyane eh, kandi bi- biteye ubwoba no kubona kubera eh, nk'uko yabivuze ba- bari mu migwi ibiri hari abantu uba ubona batama ba- bafise ababaraba bafise ab'iwabo babyaye kandi abo babyaye bakasa aho bishikanye ariko kandi eh, amaso yacu ahanini eh, ahagaze mu ishyirahamwe rya give back action nkore ahagaze kwitwararika uwo mutama uwo mutamakazi uwo muntu ageze mu zabukuru eh, atafise ikimuraba yavuze impamvu nyinshi eh, hari igihe usanga yarabuze abana hari igihe usanga adafise ikimuraba rero twebwe ahanini eh, ni ugufasha bajya abantu ni ugu- ni uguherekeza sinzi ko mwumva ako kantu gahereza kuri iryo shirahamwe hariho mpore harimo ikintu cyo guhumuriza harimo ikintu cyo kuvuga ati ibyabaye byarabaye ariko ngaba buzukuru bawe ngaba abana bawe ntaco dufise twokora ntitwogusubiza ibyo mwaduhaye ariko turi hano kugira ngo tubabere amaso tubafashe icyo dushobora kubafasha mu kuraba ibibateje uruhagarara ibiba bya bindi nyine mwari mukwiye kuba mu- mufise mbwa mudafise rero abo bantu baza ku kigo kenshi bazanwa n'ababanyi abandi bakazanwa n'abantu ba- ba- babatoye batwumvise nk'ishyirahamwe turiko turakora bakabatuzanira bakatubwira ibyabo kenshi sabi iwabo baba babifise kuko usanga baba n'ahantu baba- babarekeye nk'utuzu baza bararetse ugasanga ni nk'umutama ahabaye gutyo nyene atawufise uwumuraba adafise uwumuzanira utuzi adaheruka no koga rero ni abantu nk'abo cyangwa abantu barwaye bakanataha bavuye mu bitaro ugasanga barabandanyije barwara bari hano bari ngaho bari mu kibano ntawubaraba nta n'umwe abitwararitse ndetse nta n'uwubajejwe hanyuma amaso yacu yo twa- nk'uko yabivuze muri introduction ni uko amaso yacu impuhwe zacu ziri kuri abo bantu nyene batagira gitabara batitwararitswe kandi batitaweho hama tukabakira baje mu ishyirahamwe mugabo kenshi kenshi kenshi eh, inshuro nka mirongo icyenda n'icyenda ku ijana abo bantu baza bazanye n'abantu bagize ikigongo nk'icyo dufise bagize uwo mutima wo kuvuga ati narumvise iri shyirahamwe reka ndamushire muno muntu eh, kumbure yogira icyo afashijwe muri iryo shyirahamwe Murakoze.
murakoze cyane dr rugero ni ibintu byumvikana ko bibabaje cyane ah, kumva yuko ibyo onye mukunze kubibona kenshi Eh, tukiri kuri mwebwe none eh, iyo baje ugasanga ibibazo nk'ibyo birabaye baraje kwa muganga baje kwivuza nta buryo bafise hari amashirahamwe cyangwa hari abaganga bafise uburyo bitunganije ku buryo ko boca bafasha kurihira abo batama n'abatamakazi Eh, murakunze kubibona yuko kumbure bafashwa kuko turumva ko hariho kenshi abantu bafungwa kubera batashoboye kuriha uburyo bwo kuva mu bitaro akenshi ntibaba ari abatama n'abatamakazi batashoboye gukurwa mu bitaro kubera kutariha amafaranga
Eh, uyu barashaka ku bijyanye n'abantu bafungwa cyane usanga atari n'abatamakazi ni abantu bo mu rwego rwose eh, usanga bara- bararwaye kenshi bikunda kuba ku bantu barwaye bakaremba eh, bakaru- bakuganirwa ku bitaro gushika barishe rero hari amashyirahamwe menshi agenda ara- arafasha eh, harimwo n'umudamu w'umukuru w'igihugu harimo n'aba- n'abandi bantu bafite umutima w'impuhwe n'amashyirahamwe akunda kujya kubohoza abo bantu Uh, ariko muri cadre iri iri presi uh, ya- y'aba- y'aba- y'abatama kenshi usanga bari mu kibano kenshi wanashaka ntibaba banavuye mu bitaro uh, ni bake vrema mugabo kenshi ahubwo iyo tubakiriye mu mu ishyirahamwe dusanga bafise ibibazo by'amagara dusanga bafise ibibazo uh, byo kuba bara- barakomeretse mu mitima dusanga baba bafise ibibazo by'agahinda n'impuhwe Ah, bityo ni- ni- ni- no kubabara mu buzima bwabo bw'ingene eh, ba- ba- bashitse ahantu ataco bishobora kwimarira kandi n'ikibano ah, ataco kiriko kirakora mu buryo bugaragara kugira ngo kibaserukeko rero iyo twebwe tubakiriye ah, nk'abaganga muri kadre y'ubuganga ni uko turabaraba uko bamerewe hanyuma muri eh, give action ntore icyo dukora tura- turabaraba tukabona yuko aba bantu bakeneye guherekezwa turafise abapsikologe b'abavolontaire dukorana turafise abaganga b'abainfirmier uh, hama muri ico kigo ntituhavurira ahubwo ni constant turitegereza tukabona tukaganira abo- na- tukaganira n'abo bantu hama tukaboriyanta icyo dushobora kubafatira turashobora kubafatira uh, n'abainfirmier tuba turi kumwe tukabafatira ayo matansiyo tukaraba amatansiyo yabo uko ameze tukaraba mm, bya- za ndwara z'ivumbuka rya- ry'umurindi w'amaraso tukaraba by'ukuri abo bantu tuba dushyize teremometere tukaraba yuko badashushe eh, tukaraba yuko kumbura ata- atarwaye inzoka naba tugira ati "Jewe ndwaye uku umugongo urababara mu mu cyo dukora tuca tubohiyanta tukaba tukaba tukabatwara kwa muganga kwa muganga bakabandanya bakurikira ibindi bipimo kuko bivuze ni uko usanga ata buryo buhari Eh, ni ukuri eh, nta nta mahera dufise n'ishyirahamwe ni- rimaze igihe eh, ritanguye mugabo eh, nakubwiye ko abantu barikoramo ari abavolontaire hamwe na titi nyene eh, claudette agerageza kudufasha hamwe n'inkomezi dushira hamwe nk'abantu bakunda kandi bafise uwo mutima w'impuhwe wo kwi- wo ku- wo kubabarana n'abo batama hanyuma tuba dufite amahera makeya tugenda turakotiza ku kwezi ku kwezi eh, nk'uko ubuntu bw'imana bubidushoboza ayo mahera nyine niyo tugenda tubatwaye kwa muganga eh, hama mugabo twe mu kigo hanini turabaherekeza tukabakira tukabumviriza tukagerageza kubaremesha eh, tubaremesha mu ijambo ry'imana tubaremesha mu byabashikiye tukabarana nabo tukabana nabo hanyuma harabaho nk'uko mwabibonye nk'uko mwanabivuze mwabibonye ku ku ku mame- kuri media twa- mwavuze yuko mwabonye ko no ku noheli bagiriye umunsi mukuru turategura ibihe nka birya tukabumviriza abapsikologe muri twebwe n'abantu bafite umutima w'umuntu bakabaherekeza bakabumviriza ku buryo ubona yuko basubiye kandi gusubiramo intege basubiye kandi kuremeshwa kandi basubiye kandi by'ukuri kumva basubije n'inkomezi z'ubuzima ah, mu bijyanye no kubaho kwabo kwa minsi yose rero ni ukuri ah, ibi mboneyeho ni uko by'ukuri ah, twonabasaba n'abandi bantu bafite umutima nk'uwo kudushigikira ndetse no kudufasha Yego, murakoze cyane Dr Eh, mu kanya kari imbere turaza kubaha karyo eh, mwebwe na madame eh, mbona mushikirize uburyo abantu bobashikira bakagerageza eh, ku- kwifatanya namwe muri iki gikorwa kitoroshe kidasanzwe Eh, ngarutse kuri madame Claudette ah, b- Dr yavuze ko mumaze igihe kitari gito kitari cyinshi mutanguye eh, mwatanguye ibikorwa byanyu ryari mu biko- bikora gute kwishyira hamwe ah, ku kigo mufashiriza abo batama n'abatamakazi bimeze gute
Eh, mbakoze cyane kumva ijambo twe twatanguye iki kigo cya give back action more muri demi diseti dutegura murabona ibintu bya ibintu on board administrative kurondera inzu kugira iki turapanze twabitanga muri demi diseti cya tuba agreye muri demi dizwiti mu kwezi kwa gatanu nk'uko note poste parole yabivuze mu kiganiro giheruka twagiranye n'abantu bandi bari aho ikimenyeshamakuru cyo muri amahoro iwacu nk'uko rero mubimbagije ikigo cyaratanguye gitangura nk'uko na dr tedi yabivuze tubwira abajejwe intwaro dufate chef de quartier abachef de colline notre volontaire bari kuri terrain kuko turafise abajene volontaire badufasha guhimiriza ababanyi ati babonye dufate nk'umuntu mu zabukuru ari wenyine bakabaha nk'amadirese yabo babakontakite nabo bakadukontakita twebwe iyo bagiye bakabona abo bantu bonye bari bonyine mu mihana naho rero twe twasuba tuti reka dutangure ndetse twakira bake bake baza tukubwira dushoboye ku twakose inzu niniya kubwira iki bashoboye kuza koga bumva abakeneye koga ubona ko nk'ahantu baba babaye ni ukuri nta madusha aba ahari reka ukuntu kondisiyo babayemo nta niyo ntusubiramo kuko no mu mico y'ikirundi ntituvuga byose ingezi umuntu aba abayeho ngira murabizi ariko twe twavuze tuti iyi nzu turayikose ni nkagwanyu uzokumva yifuza kuza koga murabitubwira murazi ko n'abantu bageze mu zabukuru kubwira ubaporoshe ngira dogiteri arabizi uramenya ingendo baporoshe ni urugamba rurerure mbuga twari twarababwiye tuti iyi nzu ntimwayikenera nigwanyu muraza koga mufite impunzu mubasha kuziduhereza tukazibamesurira reka ibikorwa ni byinshi muri iyo santire mugabo mu by'ukuri twakira twakira abarara ariko tubona ko barembye mbere bamaze iminsi bavuye mu bitaro nk'uko dogiteri abivuze baba baje nko kuruhukira ngaho kugira ngo twasubize mu ngo zabo bamaze kurema ibikorwa rero dukora muri santire byo kubamesurira kubafasha bakoga kubaganiriza iyo twatetse bakaza bagafungura donc hari ibikorwa byinshi nk'ibyo kuvuza kubafata nk'amatansiyo iyo nka dogiteri yaciye cyangwa rya infirmiere bandi bahaciye turafise porogaramu dukorera ko nko mu ndwi nka chaque mercredi bakaza iyo infirmiere ariho bari bigakunda iyo dogiteri yaciyeho bigakunda twipanga kabisa donc dufite ekipe niniya yabivuze neza ati turafite umudogiteri umuvolontaire turafite umupisikologe umuvolontaire turafite aba aba abayinfirmiyeri bane baba volontaire hama n'indi staff nyene ngira muravyumva kiko kingana nk'uko kiba gifise amantuze amaserivisi atandukanye n'abavolontaire rero aribo banadufasha cane gose sinokubwira la jeunesse y'u Burundi n'ukuri imari bahezagire cane yego nuko rero dukora yego twatanguye yumva muri demi diseti tugaca tore agiye muri demi disiti nkanagabatugiye none kuri kuri icyo kigo none mumaze gutangura gufasha abangana bate kiri hehe ahagana he mu burundi
ego mu burundi dukorera siyeje yacu iri bujumbura muri ntuze muri rohero rohero de ni mugamba nimero seze ego hama ingozi naho ntidufite ikigo muga tubasanga mu mihana tubasanga mu mihana tukabafashirizaho ego none ibibazo nyamukuru mwavuze yuko kenshi murabafasha koko biba bikenewe cyane nk'abakenewe kumesurirwa gufungurirwa iyo baje ni ibyo bibazo nyamukuru baba bafise ibindi bibazo baba bafise baba bifuza ko mubafasha bamaze kumenya yuko hariho ikigo cobitura kikabafata mu mugongo kuko kumbure hariho abaza bikanananirana yuko basubira inyuma ibindi bibazo babatura ni nk'ibihe mu miryango yabo cyangwa mu buzima bwabo
ibibazo badutura ni byinshi batubwira bati turi twenyine turi nyakamwe irungu murumva ko bari bonyine dogiteri yabiteguye neza yuko iyo tubarabye dusibwa bajya nyine batagira imiryango bajya bafashwa n'ababanyi bajya tuzi ko niba afite n'akuzukuru kamwe ni kakandi ubona ko kadashobora kumufasha kuko twavuga ngo kabishoboye ategereza kuronka umuntu ari impande yiwe amuganiriza urabona ko benshi turavye nuko tutinjira cane rwose mu vyeke vya sante mugabo benshi urabona ko bafise irya ngwara yo kwibagirwa irya ngwara ya demense ego ubiravye iyo ubonye nk'umutamakazi ugiye kumuraba akakubwira ati yo mbega wari waragiye akibaza kuri umukobwa wiwe cyakibaza kuri umuhungu wiwe urumva ko nkaho ari ikintu kitaba kitameze neza akumenya ko umugabo akugumbira ashaka ko umugumana no mu byo kuba bonyene bira- ni ingorane bafite cyane bifuza kuba hamwe n'undi muntu bakifuza kurara heza raba ahantu ndyamye rero iyo ugiye kumuraba ugasanga ntabwo ufite n'ubushobozi bwo kumugura iyo matera ahubwo ugasanga uriko uramuzana muri cya kigo kuko turafite n'ibitanda na bikeyi kugira bataruhuka iyo nk'iminsi ngayo twabonye ko afite agahinda by'ukuri hari igihe tuba turakamara nk'iminsi mikeyi iwacu kugira iki ba- aronke abantu- abana bamuganiriza aronke abanyere bamufungurira yoge amesurirwe muga tukamutegura tumwereka yuko atazoguma ngaho byiza yuko yosubira hajya ahantu haba muga igihe imana yoduhezagira tutazi icyo ari cyo tuzomufasha nawe akaba heza akaruha bamunamusanga abamuraba kenshi muga ntibikunda yuko tubaraba kenshi kubera yuko ni benshi mwambagije igitigiri ibujuma turafite purido de san persone Mm, turabyumva ko bitoroshe nk'ivyo.
Eh, haruguru naho ingozi turafite taransenke kuko twaririmbitse pasike ibujuma tufiseho benshi gusumba ingozi Mm.
kubera uburyo kandi kubera numva nabo bafasha abo bavorotezi ntibari hose kandi iyo disponibilite yabo ni kuri ntiyoroshe Yego.
urakoze cyane ndaza kugaruka kuri icyo kibazo cy'indwara zimwe zimwe bafise kumbure dogiteri adufashe eh, no gutahura iyo ndwara ya dementia iyo ariyo ingene ifata ingene iba imeze ariko ngaruke ku- kuri uko kuntu ah, mufise abantu amajana abiri mwatangiye gufasha mu gisagara ca bujumbura a- abavolontaire aba- abakora bitanga ku buntu mufise ni bangahe hanyuma kumbure uraduha na nimero ya telefone abatwumva bi- bakozwe ku mutima n'icyo gikorwa cyanyu bifatanye namwe gufasha abo batamu n'abatamakazi eh, abavolontere mufise muri kino gihe ni bangahe bakorera ku buntu
Eh, bose hamwe abo dufise ni mu ma 35 mugabo abari active kubera benshi usanga bafatiriwe n'amashure dufata abo bari ku ishure ni abantu benshi n'abanyeshure abandi nabo ugasanga ni babandi nyene nk'aba jeune adulte sinzi ko mva barahebye amashure kubera ko ata buryo bafise bagaca baza baka- bakadufasha kugira nyene wumve ko nabo bafise ikintu occupation kandi basaba bafite n'umutima wo gufasha mu bisanzwe kumbe nabo bafise iyo babikuye ngira n'umubabajeje burya baba bafise igituma nabo bari muri iyo muri iyo ntuzi muri iyo mission nk'iyo twebwe dufise ego dufise 35 actuellement mugabo abakura cyane ni nko mu ma nka 20 gutyo mugabo ibyo byose nabo badakora ni ukuri iyo babifise akanya baraza kudufasha Yego.
ego eh, twumve ah, ah, kumbure eh, nibutse abanywanyi b'iradijwi rya amerika yuko bashobora kuja kuri facebook yacu radiyo yacu voa bakandika nimero zabo bagaterera bakagira ico bashikirije eh, kumbure bakanatanga n'amanimero yabo bipfuza gufasha rino shirahamwe give back action mpore eh, muje kuri facebook yacu ni voa radiyo yacu radio- radiyo yacu voa aho mushobora gushikiriza ibibazo byanyu ivyiyumviro tubaze ah, ibibazo madame claudette na dr tedi rugero ah, mufise ku bijanye n'ubuzima bw'abatamakazi n'abakecuru ah, n'ukuntu kumbure mushobora kwifatanya nabo mpindukire rero nk'uko nabivuze kuri dr rugero tedi kandi adufashe ku bijyanye n'amagara y'aba babyeyi Uh, dr iyo ndwara madame claudette yavuze ni imwe mu ndwara nyinshi abatama n'abatamakazi bashobora kugira mu, mu busaza bwabo dementia eh, indwara yo kwibagira kumbure ni indwara iteye ite eh, baba bameze gute mu bijyanye n'imi- n'ivyiyumviro ah, aba basaza
ego murakoze cyane Eh, mu bisanzwe iyo umuntu ariko arakura hariho eh, amaselule cyangwa imitsi yo mu mutwe eh, igenda eh, igenda ira- irasaza nayo nyine hanyuma umuntu mu gukura kwiwe kuva akivuka gushika rinde ah, asaza hari ibintu byinshi byinshi ah, biba byara yaciye mu buzima bwiwe hari ibigoye ibibabaje ibiruhije ibiriza hari ibintu byinshi mu majoro yiba yaraciyemo hari ibintu byiwe biryoshye n'ibitaryoshye aba yaraciyemo rero ibyo byose biraza bikaremera bikaremera umutima w'uwo muntu bikaremera umwana ushaka na servo bikaremera ubwonko bikaremera umutima ugasanga umuntu n'umushaha wiwe warononekaye bivanye n'ibyo yagiye aracamo rero iyo ndwara ni indwara ifata mu buryo bwo kwibagira bwo kwibagira kandi umuntu akibagira umuntu yibagira uburyo bubiri umuntu yibagira mu bintu byabayeho mu bintu byabayeho cyangwa akibagira ibintu mu bintu bizoza umuntu ashobora kwibagira pase cyangwa akibagira meme fitiro ndaguha nk'akarorero iyo umuntu yibagiye ibintu byo muri kahise kiwe ni ukuvuga ngo ashobora kwibagira akibagira nk'umubanyi babanye kandi wanashaka umuntu akibagira umubanyi babanye umuntu akibagira umuntu basangiye umuntu akibagira umuntu babanye mu bihe kanaka by'ubuzima bwiwe ikindi nacyo nk'uyu muntu abaca bamutambakazi aba bafite abuzukuru aba bafite abantu abana bageze mu bigero bageze kubaka ugasanga biroroshye ko ashobora kwibagira mariage cyangwa ubugeni bw'umwana wiwe bamubaza ati mbega mutama umwana wawe azogira mariage ryari azoyigira mu nzu bwiza ati ntabyo nibuka mbega burya azoyigira donke mu gifaransa aribyo bita amnesi anterograde na amnesi retrograde rero byose bifatiye mu myanya mu bintu bijyanye n'umwanya rero haba hariho iyo dezorientation ibyo bita dezorientation temporo spatiale aho umuntu atisitiwa atamenya aho ahagaze bivaye n'akahise kiwe n'akazoza kiwe rero byose biva ku dutsi two mu mutwe tuba twara tuba tugikora neza tujyanye n'ubwenge tujyanye no kwibuka la memoire ntibigifonkishona la tension ntibigifonkishona amayevenima aba ari menshi mu buryo bwa dezordre mu buryo bw'ikivunga ku buryo umuntu adatandukanya nibyo bavuga ngo umuntu adatandukanya iburyo n'ibumoso aho umuntu ujita abaho umengo nta kahise agira kandi umengo nta kazoza afite rero iyo ndwara ya demanse ni boku purishi ifite n'ayandi masini mbwa boku purishi ni icyo kintu kijyanye no kwibagira ni kijyanye no kwibagira muri kahise cyangwa muri kubu ndetse no muri kubu ka hafi umuntu arashobora kwibagira ikintu wamukoreye bashobora no kumubaza ati mbega n'inda avuye ngaha kandi uwo muntu bakaba bari baraganira ugasanga nta n'uwo yibuka kandi bafashe umwanya wo kuganira bakanatwenga bakanagira n'ibintu biryoshye hamwe rero mu ncamake n'ibyo murakoze cyane dogiteri akumbure benshi barakunze kubibona biba kubyumva bibaye muganira bitahure ni indwara mu zindi z'ubusaza izindi ndwara bagira ni nk'izihe kugira ngo abantu bazumve bazitahure iyo babibonye bibaye ntibatunguke kandi babyihanganira
nk'iyo onye ni imwe mu ndwara mugabo hariho nyinshi hariho za pakisoni hariho indwara za hypertension hariho amavese ni indwara nyinshi cyane zikunda kubaho kandi zimwe na zimwe zitoroshe mu buryo iyo umuntu agize avese ashobora kugira pararize ashobora kutaba agifite ubwenge bukwiriye ashobora no gupfa ashobora no gutakaza amafakite yiwe pesike yose aho acika ikimuga agacika mu nzu baguma bateruye wa muntu yahora yigendagendera ugasanga asigaye bisaba yuko uwundi muntu amuhagurutsa igihe cy'ubusaza n'igihe nicyo gituma by'ukuri biba bikenewe yuko abo bantu badaheza ubuzima bwabo ari bonyine babivuze mu ntangamarara y'uko ya kino kiganiro y'uko mu bihugu biteye imbere abo bantu ko baba bazi ko bakoreye igihugu ko baba bazi yuko ari abantu ibihugu niba byarashyitse ahantu bakomeye niba inzunganwe ziheruka izoza zishyitse ahantu hakomeye nuko hari abantu bari inyuma yabo bashigikiye ayo majenerasiyo yandi azoza rero barakomeza yuko by'ukuri aba bantu bakwiye kwitwararika mu buryo budasanzwe kugira baje mu mamezo de retraite hata na kimwe babura aho baboganiza amazu bakiniramwo amazu babakoreramo imyuga mito mito abafite abapisikologe bakurikirana nta kibazo cyo gufungura cyangwa koga baba bafite bafite ibintu byose ntibakwiye kandi bakeneye muri iyo myaka rero cyagerageza kwibaza ngerageze kwibaza umuntu yahora ibintu byose abyiha umuntu yaba afite ubushobozi bwo kwiga icyo ashatse bwo kujya aho ashatse bwo gukora icyo ashatse atagishoboye no kwihereza n'igikombe kiri impande yiwe adashobora kwitwara muri dushe atagishoboye kujya mu kazu ka sugumwe wenyine ari ibintu bigoye kuva aho hantu mu gushobora winjiye muri mu rundi rugendo udashobora hanyuma kandi bigasaba ko banemera yuko batanashoboye benshi muri bo by'ukuri iyo turiko turanabumviriza cyangwa uriko turaganira nabo urabona yuko bamwe baranabira biranabagora no guserura icabababaje mugabo n'ubwo bwinshi bw'ingorane n'ubwo bwinshi bw'ibibazo aba ariko arabona bwo kudashobora bwo burya incapacity cyangwa kumva ko umengo uri invalide umengo nta gaciro umengo nta gushobora kuba kugihari rero kuva mu bya bindi wari ushoboye n'ibya bindi washoboye gushika ko hama ukabona ko udashoboye kubibandanya bisa wundi muntu ari impande yawe benshi ariyo mfashanyo turabigisha no kuyakira tukabigisha no kwiyakira mu busaza bwabo tukabigisha no kwakira mu buryo bwo kwizera yuko imana rero ari muri urwo rugendo rwabo rwose bagiranye kandi ari iri kumwe nabo kandi n'urugendo bazorumara neza mugabo ntibumve yuko batawe ko bari bonyine tukabaherekeza abafite ibyaha byakomerekeje batubwira ibintu biteye ubwoba bahuye nabyo muri kake mugabo kujya kuntu babidusangiza haba harimo no kubikira haba harimo no kubikira hariho uvuga amajambo abiri ukabona bikararira hariho ubona yuko bigoye ko abivuga uko mubandanya muganira akakugira umugenzi akabona yuko atakindi kintu ukeneye ukeneye kumufasha ariko ku minsi ngabi nicyo bituma ari igikorwa gikomeye cyo kwihangana ko mushobora no kuganira ukamubaza n'ibibazo ntakubwire ibibazo afise byamushikiye ariko arabikubwira agatangura kubibona agatangura kubona bya bindi ya imaje ya mashusho atashaka kubona rero rimwe na rimwe barahora bigasaba yuko ejo ugaruka bigasaba yuko hirya y'ejo ugaruka ukamugira umugenzi iyo myanya terodetse notre reprezante yatubwiye ababwiye ingene dusangira nabo ingene dutwengana nabo ingene dukinana ingene tubafasha ingene tubiyereka nk'abuzukuru babo abana bato babo tukabiyereka by'ukuri tukabakunda tukazina amaje ibyo byose biratuma habaho kwiyugurukiranira ugasanga twatubwira ibintu biteye ubwoba kandi hamwe no kubitubwira tukabigira imana hamwe tukabarongora mu gisabisho tukabafasha mu gusenga benshi muri bo usanga batizera n'imana abandi usanga n'imana bumva umenya imana yarabahebye bigaba umwanya mwiza wo kubaganiriza ku mana ku mana tukabereka urukundo yuko urukundo rwose turuvoma muri yo kandi yuko iyo mana ariyo ibakunda ariyo iri kumwe nabo barakubwira n'ibintu bamwe bakanagushimira n'intare bakababwira ingene bakize ingene imana yagiye barokora mu bihe bitandukanye ingene imana yabahaye abana ingene imana yabahaye imiryango ingene imana yakoze ibyo yakoze mu buzima bwabo biba ari ibintu rero bimwe biryoshe ibindi nabyo bibishe bivanye n'akahise kabo ko kaba kameze ariko hamwe nabo tuba turi kubasangira ako kahise kabo kemerewe cyangwa akabubu kabo kazazanye mugabo kandi twebwe icyo dukora bizeza kazoza kazoza keza hamwe n'imana
radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi amasaha i bujumbura mu burundi ni kigali mu rwanda ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi kiriko cihweza ahanini ikibazo cy'abasaza abasaza mu kibano mu burundi kumbure no mu rwanda ibibazo bahura nabyo abatama n'abatamakazi iyo bageze mu zabukuru bafashwa nande baba bameze bate amagara yabo ameze ate turi ko turabifashwa n'ishyirahamwe give back action mu burundi give back action ni ishyirahamwe ryafashe iya mbere kugira ngo rigerageze gufasha ah, abo batama n'abatamakazi baba bageze mu zabukuru bakaba bafise ibibazo bitandukanye eh, kubera baba badafise ababitaho cane cane canke imiryango yabo eh, iba ifise uburyo buke bwo kubitaho mu myaka yabo y'ubusaza eh, turi kumwe kandi na Dr eh, Rugero Teddy akaba ari umwe mu baganga b'abagira neza bafasha muri iryo shirahamwe ah, Give Back Action Mpore turaza no kuronka akanya ko kuganira n'umwe mu basaza bafashwa n'ico kigo give back action mpore muri aka kanya kari imbere eh, eh, tubandanye tuganira n'abatumire bacu ariko uh, dr uh, turiko tura, turumva nyene ivyo bibazo bikomeye cane bi- bi- bikora ku mutima muntu uwo wese yovyumva ku mutama n'umutamakazi biba biriko birashikira Ah, umuntu kumbure nko muri uyu mwaka dutangura umwaka dutangure twiyumvire ubuzima bw'abo batama n'abatamakazi mu kibano hagati mu gihugu umuntu yotangura kugerageza kwegera uyu mutama uyu mutamakazi kuyihe myaka ko kenshi tubabona nk'abantu ba- ba- bakomeye baracarima baracasoroma baracagira ibintu byinshi tuba- tubabona bakora ariko nk'uko babivuze benshi muri bo bagendana ukubabara mu mutima kuko kumbure batagifise agaciro mu kibano canke batagifise uwo mwidegemvyo wo gukora ibintu vyinshi bahora bakora ni nko ku myaka ingahe twotangura kubegera tukabaganiriza
ego mumbajije imyaka umuntu yobegeramo cyane ko benshi baba bagishoboye ego imyaka y'uwo mutama canke umutamakazi uh, twotangura kuvuga duti arakeneye ko tumwegera tukamuganiriza Mm. Eh, ni ukuri eh, burya urabye neza imyaka imwe kuba- kuri bamwe usanga bahise batangura kuja mu busaza bafite imyaka mirongo itandatu n'itanu kuduga abandi ugasanga ni mirongo indwi ariko kenshi mu myaka y'amahotrete aba ari kuva kuri sosante kubandanya mbwa igitangaje hari abantu usanga bagifite imyaka mirongo itandatu kandi ukabona barabasha bivana n'inkomezi umuntu wese yahawe ah, mu buzima ko ah, ngira murabizi iyo muriko muritegereza mu kibano urabona ko ari abantu basaza kare bivaye n'ubuzima bwabashikiye bivaye n'ingene babayeho haba harimo ama- amafakiteri menshi atuma umuntu asaza kare ah, haba harimo n'ingene umuntu aba yaranitwaye ariko tugerageje kuraba ku myaka eh, ni kuva ku myaka mirongo itandatu n'itanu cyangwa mirongo indwi kuri puresizima umuntu abandanya niho umuntu kenshi ah, aba ata kintu by'ukuri gi- kiboneka aba ariko arakora aba ari ngaho ah, mugabo hariho amaparticularite hariho ama exception n'abantu usanga ah, kuva ku myaka mirongo itandatu ah, n'itanu cyangwa mirongo indwi ugasanga ni umuntu ah, by'ukuri akeneye gufashwa muga mu buryo rusange twohera nko ku myaka mirongo irindwi kuduga abo nibo wanashaka benshi mu batama dufise ah, baza mu, mu, mu kigo c'ishirahamwe eh, ryacu ah, ni ukuri usanga hariho ah, hariho iyo myaka nyine yo kuduga turafise n'abantu b'imyaka mirongo icenda turafise n'abantu b'imyaka mirongo umunani eh, usanga bakuze ba- ba- ba- bunama no mu gutambuka usanga atagishoboye gu- guhaguruka ari wenyene mm Eh, ntushobora kwiyumvira twa mu minsi yahera amezi aheze twaragiye kuraba eh, umutamakazi eh, aba nyine hano mu gisagara eh, usanga ntagishoboye no guhaguruka mugabo ari ari ahantu ari wenyene eh, turamuhagurutsa turamuha ibyo twari twamushiriye turaganira nawe aratuganiriza rwose eh, mugabo ubona ahantu yibera ari wenyene atashoboye no gushika mu kazu ka sugumwe yitwaye wenyene turiyumvira turi nk'uyu muntu Uh, ni gute bishoboka ko aba akiriho muri iyi myaka rero hari hari ibintu ubona mugabo we arakuze umutama arakuze umutamakazi arakuze cyane Eh, ariko hari n'abantu usanga bashyitse muri iyo myaka mirongo umunani irenga mugabo ugasanga ntari kuri urwo rugezo rw'ubwo adashobora gutambuka eh, canke adashobora kwihaga ko ngo atambuke wenyine mugabo byose biraterwa nk'uko nabivuze biraterwa n'ingene umuntu eh, ya- ivyamushikiye canke ubwiwe aba yaritwaye mu buzima mm.
gusinzi ko nashoboye kwishura ego cyane murakoze cyane nizere ko kumbure n'aba ariko baratwumva bagiye gutangura uh, ku- ku- kuraba neza abo ababakikuje abari hafi yabo bakabegera bakagerageza gufasha uh, kurusha uko bahora bafasha kumbure reka twakire ku murongo wa telefone turafise umunywanyi eh, irambona afise icyo aterera canke icabaza irambona kaze neza mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane n'umwaka mwiza ni umwaka mwiza twese irambona Eh, uduhamagaye uri hehe
Ni- ni- ni- ni Duherambone Maxime nkaba mu ntara ya Ngozi Mm, eh, mu ntara ya ngozi Eh, ikibazo canke iciyumviro
Eh, akaba ari mu- kikaba ikibazo kuko ico kintu biba byose ari ikintu kitamereye kitamenyerewe mu gihugu cy'uburundi ikintu cy'uko abasaza bubaha aho babakurikiraniye ni ibintu bizosaba umwanya munini kugira babyumvishe abarundi kuko abatama benshi nta burundi nk'abo tubona nyine mu micungano yacu hari n'abo usanga n'umwana wabo muba mu gisagara ukabona yuko yerekeye uri kuwamwitaho ukanamutuma ko bavuga tugiye turomba ku itongo ikintu kabisa nibaza bizofata bizofata umwanya munini kugira abarundi byumve kandi babaza byumve yuko n'uba afite uburyo kujya kubatwara abantu babafasha bubyemera Mm. ego kumbure madame claudette canke docteur yo kwishura
Eh,
allo madame claudette alo wi sinumvise sinumvise neza ikibazo ntibyariko birumvikana neza eh, irambona- ushitse mu ncamake e, mu ncamake irambona eh, ikibazo canke iciyumviro ufise eh, basubiriremo mu ncamake
jewe icyo- ikibazo cyane cyane maze maze kubaza gushyira hamwe n'ibyo bwa mbere gira n'ibihumbi ndogye bagira hamwe byo gutangura ibikorwa byayo ngaha mu burundi kiri na kimwe riko ndaravugana kuvuga ati ko ku barundi kubera ibintu tutamenyereye cyane byaba bizeye ubwa mbere bitugora kugira tu- abantu babyiyumvemo kuko nk'abasaza nk'ubu mu gihugu cy'uburundi kwiyumvira gusa ku itongo gusa naho umwana we yoba mu gisagara mutumirwa mu tundi biragoye cyane ibintu byose kubanza kumvisha abarundi kugira tubanze tu- tu- tubyumve neza n'aho hantu baba bagende bafatwa gute bigenda gute
ego kumbure boguha akarorero k'ivyo boba bakora kuko badusiguriye byinshi mu vyo babafasha kubitaho ku vy'amagara yabo ah, ku vyo kubafungurira madame claudette wo kumwunganira ah, dr ku vyo yari yavuze namwe ku vyo mwari mwavuze ku makenga ah, umunywanyi yoba afise kuri aho hantu baba bari abo basaza
Eh, eh, murakoze cyane kumpa ijambo Eh, ikibazo cya mbere yavuze sinacyumvise neza mugana numvise ikigira kabiri ati ni ikibazo gu- gukomvenka nk'umutama cyangwa umutamakazi ari nko ku itongo ryiwe ngo ahave agende ahandi hantu kugira ngo bashobore kumufasha ibyo bari ibyo yoba yavuze ariko arabaza Ah.
ati hariho amakenga ya rimwe na rimwe abantu baba batwawe ahantu gufashwa ariko ugasanga koko ntibariko barafashwa ahubwo bafashwe nabi nkaba ntihenze okay, okay. Eh, icyo ni ikindi kibazo numva nta kintu ronka ndabishyura kuri icyo kibazo kuko iyo wemeye gufasha ni umutima uba ushaka kugufasha gusa kandi ufasha ku cyo ufise twebwe cyane cyane nko muri give back action mpore twifuza gufasha bajya abantu b'inyakamwe urashobora kuba uri mu itongo ry'iwawe utagishoboye kurima udagishoboye gutera n'irengarenga mu kigo udagishoboye koga hari i- gufasha ni iki mbega hari ibintu ushobora gufasha umuntu ukuba kuneze ko wabikoze nk'ubonye nk'umukecuru ari wenyene ukaba uzi yuko ntuzi ryari yigeze koga ntuzi ryari yamisuye impuzu zariya ntarinze kuvuga ntuzi ryari yoba sinzi murabona nk'ibyo bintu ibyo- iyo ni imfashanyo ikomeye cyane mu ba- mu- nk'abo bantu bari muri domene ntuzi ya do sante nka dogiteri acabyumva cyangwa n'abandi bose batwumva bara- bumva ibyo dushatse kuvuga ibyo ari byo iyo uhereye hajya ukaganiriza uwo mutamu ukamwoza ukamumesuriza izo mpunzi uk- mbese nk'ibyo byonyine birakwiye Dore kumutwara rero umutwara ahandi hantu kugira ugasanga ngo ibyo wamwemereye kumufasha kuko nta kondisiyo n'imwe ihari yo gufasha n'umutima ukagenda ukamufata nabi byiza bamugumiza muri muri aho hantu wa- wari wa- wamukuye niba dufata ibyo nta kintu nkanda ndabivuga ko kuko nk'ubu ndabyo nk'ibyo twe twe dukora ni ukuri n'uburyo bwacu ni umutima wacu ntawe dukura imfashanyo nta na kimwe warinze umukura hajya ni nacyo twe- gituma twe tubatora bakaza nko mu kigo bakamara nk'iminsi itanu inisemeni bwabo gusa bumve ko bakomeye bashobore kugira inguvu bashobore kugenda kubandanya bwa buzima basanzwe babaho mu ngo zabo twe ntitubagumiza mu kigo iwacu kuko ataha uburyo dufise rwose twubagumizaho ngo tubagaburire tubaraze bica bi- bizimba rwose kandi dutanga ata n'uburyo dutabo dufise tuba dushobora gusa kubaha agacumu k'ubumwe kugira ikibareme bumve yuko nawe udafite umwana umwana asa n'uwo umubyeyi asa n'uwundi tubasha kubabera abana tubasha kubabera abuzukuru tukabafasha kandi tukarengana Eh, umva nicyo kibazo cyo kubakura ahantu ukabasanga bafashe nabi ibyo n'ibindi bintu jewe n'ubume ngo ntontanga ko n'inyishu kuko siyo misi twebwe dufite muri give back action hore murakoze murakoze cyane Eh, umurongo wa telefone wa sinzi ko nokunganira gatoya ego dogita
ego ntabwo ndiyumvira yuko eh, uyu muntu ariko arabaza eh, arafite impamvu zo kuvuga ibyo ariko aravuga kubera kumbura ibyo yabonye n'ibyo ariko arabona n'uno munsi Eh, ariko niyumvira yuko hariho amashyirahamwe menshi aba ajejwe gukora ibyiza mu byo aba yariyemeje urabona ko twari twiyemeje gufasha abantu bageze mu zabukuru n'abatama n'abatamushatsi tukabaherekeza Eh, mugabo nashaka kuvuga yuko ikintu kibi gihari kitariko kirakorwa neza ntidukwiye kubuza ikindi cyiza kindi kiba kirakorwa cyangwa no kubaho ni ukuri eh, nareme mu mutima wa give back action ntore nta mutima wo gukora ibinyuranye n'ibyo twiyemeje kuko twebwe eh, nk'abakristo twizera yuko ibyo turiko turakora umunsi umwe tuzoba duhagaze imbere y'imana iriko iratubaza igituma twakoze icyo twakoze eh, ni- n'impamvu yadusunitse kubikora kandi ibyo niba twabikoze neza imana izoducira urubanza rw'ibyo twa- twakoze kandi tuzi mu mutima ko turiko turakora nabi hanyuma ikindi kibazo numvise yabajeje kiri eh, importante ni uko yavuze ati mbega biroroshe gukura umutama wiwe ku itongo erega action give action nkore erega give back action nkore ntijejwe gukura abantu eh, bari mu matongo yabo babishoboye bafise n'icyo kurima oya ahubwo twebwe turankuraja yuko ko uyu muntu urumva ko uyu mutama akiri mu itongo ryiwe ashigikiwe afise abamuraba twari twash- twashatse ko bose bimera uko niko kamo dufise kuri uyu mugoroba wo kubwira abantu bose ati nabo mutama hari mu kibano nimba aguwe neza genda muvuge impundu mushimire ibyo bibondo yashoboye gu- gu- gu- kurekonesa kuba rekonesa agashimira uwo mubyeyi we ya- ya- akikubwe n'ivyo bibondo mugabo utabishoboye kubw'impamvu zitandukanye kumbure kuba bw'abana batabishoboye kumbure kuko ikibano kitabishoboye iryo shirahamwe rihari kubw'ibyo kugira ngo dufashe uwo mutama wese tubere amaboko uwo mutama wese aho adashobora gushika tubere amaguru aho umutama wese aho adashobora gushika tubere Yego.
amaso aho uwo mutama adashobora kubona Yego.
tumubere kumbure indwara zituma tumwagaza aho adashobora kwiyagaza ego Nicyo dogiteri kibazo.
turagize amahirwe murakoze Ego, cyane oya.
turagize amahirwe turaronse uh, umwe mu basaza bari kuri centre batuganirize mu uh, muri aka kanya dusi- dusigaranye Eh, reka tumwakire yari ari kumwe n'umu uh, umwe mu bagira neza kuri centre yari ari kumwe n'umugira neza ariel ariel twaba turi kumwe ku telefone Eh, ariela um, dushire ku murongo wa telefone kumbure utubwire n'umuvyeyi tugiye kuganira nawe akazina kiwe
Nitwa Nkuratu Nahimana.
nahimana
Nkuratu Nahimana.
ego amahoro neza
Amahoro.
umwaka mwiza
Apesu.
ego uh, muvyeyi wotubwira muri make iri shirahamwe uh, warimenye gute u- bagufashije gute muri make muri iyi minsi cyane cyane ko twabonye ko baheruka kubagirira umunsi mukuru wa noweli bimeze gute ngaho onye ku kigo babafasha
Mwaragize neza cyane. Mwaraduhaye umunsi mukuru.
Mm. mwaba mufise imyaka ingahe ga muvyeyi
Twese mirongo irindwi.
ingahe
Rya kabiri ku mucaga.
e, mufise imyaka ingahe
Imyaka mirongo irindwi.
mirongo irindwi ego eh, imyaka mirongo irindwi mwarayiriwe amahirwe eh, muraronka ababagira neza babafasha mu bu- ni mu buhe buryo bariko barabafasha muri iyi minsi muri iki gihe i- ibyo mukeneye gufashwa
gufasha urabona tugira uko dufungura dutegura utuvuta dutegura agasabuni imyenda yo kubumba tuba tuyikeneye mwamukozi Mm. ego ni byiza cyane ego ko mushoboye kuronka ico kigo kibafasha ego
adufasha rimwe rimwe adufasha rimwe rimwe Mm.
umubyeyi wacu ego ibindi mwifuza ko bubafashaga muvyeyi ni ibihe alo ibindi mwokwifuza ko babafasha harimwo ako gasabuni izo mfungurwa ibindi mwifuza ko bubafashisha bubafashisha kumbure n'abariko baratwumva bogerageza guterera ni nk'ibihe
turashobora kuba nk'ahantu hapfa tuka- tuba tuba twaratobaguye twarahebye Mm.
n'inzuru ntiyashobora kugira ngo dufashemo kubera ikabisa tuyishobora Mhm. Mm. mumaze iminsi ngahe mufashwa n'iki kigo ga muvyeyi
Baradu- baradufasha
Mm.
tuba tuba tubarira tukaza kwakira tugafungura neza tukagira bakadufata neza Mm, mwatanguye gutonda ku kigo ryari
Ati- itariki cumi n'indwi i- ibihumbi bibiri- i- ibihumbi bibiri na cumi n'indwi Mm. ni byiza cyane ni ukuvuga ko mwatangiye gufashwa kuga- kuva kicuguruka kuko batubwiye ko cyatanguye eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi Eh, ni byiza cyane eh, ko mushobora kuronka aho muza muraja kwitura turiko turaganira n'abayobozi b'iki kigo n'abaganga b'iki kigo hari ikibazo cyangwa icyumviro wowe wafitiye nabo nyene mbere y'uko eh, dusezerana
igihera gikingiye eh, canke ico wifuza kubashikiriza abayobozi b'iri shirahamwe
barubwiye ukuntu ukundi tuba twicaye ukundi tuba dukenye ukabona natwe biba bidukwiriye Mm.
kuko abana tubandaho niko tugira aho bikora batagira ikibafasha Mhm. yego umupfakazi n'abana banjye barisabye imana tugende twenyine tubizi Mm. twizere ko imana izobandanya igufasha ahaba mu gucisha muri rino shirahamwe canke n'ahandi muvyeyi turabashimiye cyane ku kanya ufashe ku kuganira natwe ego reka ngaruke ku batumire buno munsi akanya katubanye gato ariko uh, dusozera eh, ntangure mpere kuri dr rugero yadufashije kumva bimwe mu bibazo by'amagara bagira Ah, akajambo ka nyuma dr dusozera kino kiganiro wadufashije byinshi cyane turagushimiye cyane rwose ku mwanya wafashe ku kuganira natwe ijambo ni rwawe
ego ni umunezero wanje umenyesha amakuru ku kugira icyo nshikirije kandi nivuga yuko n'ikindi gihe nimwatwi- nimwadushaka turahari kugira ngo eh, dushobore gukora n'ibindi biganiro byinshi ku mbura byo gutumirira eh, abantu eh, kwitwararika eh, abatama n'abatamakazi abageze mu zabukuru bari muri twebwe yego eh, nshobora kandi semerera ndababwira yuko eh, ntidushobora kwishyura ku byo twagiriwe mugabo eh, mu mutima wo ku- wo gushima wo kuvuga yego urakoze mubyeyi urakoze mutana urakoze Erega.
mutanakazi watubyariye ababyeyi yego reka mpe akanya kambanye gato urakoze cyane dr Turashobora kugira ico dukora.
ego murantunga madame claudette namwe akanya ka- katubanye gato mu majambo make cyane dusozera
Eh, jewe nosozera mvuga nti murakoze mwe mwatwiyumviriye kutubaza burya n'utavuze aba niga mu ijambo biraryoshe kubona two turavuga ibikorwa dukora naho mu mico y'ikirundi tutajya tu- bidakwiye ko tubivuga ariko tubivuga kugira ngo duhimirize n'abandi duhuriye ku kivi abataba ntibari bujumbura n'ingozi gusa bari mu gihugu cose kama tubirukire by'ukuri tubakore kuko nabo baradufashije baratureze Yego.
aho tubaturera Yego.
hanyuma ikindi kintu cya nyuma rero numva novuga Mhm.
ni uko eh, twoshyira ingufu hamwe twese yego abarundi n'abarundikazi Mu masegonda make- imbere abageze mu zabukuru inimero bo baronka ko ni iyihe amasegonda make cyane
Eh, inimero zanje ni eh, ubusa ubusa kane gatandatu indwi gatatu gatandatu icyenda indwi gatanu ubusa icyenda gatandatu murakoze cyane radiyo ijwi rya amerika mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka turabashimiye cyane mwe mwese imigisha